Iri ni ijwi ry'Amerika ubu ijwi ry'Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu kirundi n'ikinyarwanda mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi uyu munsi turi kuwa kabiri tariki ya makumyabiri na kabiri z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu hano muri studio ya gatanu i Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo mbahaye ikaze kuri radiyo ijwi ry'Amerika mbe mu burundi koko hariko haraba ihonyabwoko iryo honyabwoko ririko rigirwa bande mbe ihonyabwoko mu burundi muri kino gihe birashoboka ni igiki mushikiriza ku basaba ko boza inteko mpuzamakungu mu burundi Uwo ni Pascal Nyabenda, perezida w'inama nshingamateka y'u Burundi, avuga ku cyemezo cyo gutumiza inama idasanzwe kwiga ku bibazo birimo icyemezo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyo kohereza ingabo mu Burundi. Iyi nkuru kimwe n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na Frederic Nkundikije.
Mwi- mwaramutse neza nshuti mwese muteramanye ni radio hijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkunikije amakuru tugiye kubabwira muri iki gitondo ni amakuru yerekeye eh, ingingo yafashwe na perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika yo gukura Uburundi ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afrika munsi ya Sahara bifise uburenganzira bwo kugura no gushora ibidandazwa muri Amerika atamatagisi arinze gutangwa turavuga kandi ku bwicanyi eh, bwabaye mu gihugu ca Kenya aho umurwi w'intagondwa z'abayisilamu bagomba gu- kuvangura abakristu n'abayisilamu kugira ngo abakristu bicwe turavuga kandi n'ubwicanyi bwabereye mu gihugu ca Djibouti twongere tuvuge n'igitero c'umwiyahuzi cakozwe ku basirikare ba leta zunze ubumwe za Amerika ido nido ya makuru ingingo ya perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika inomero ibihumbi ndwi amajana icenda na mirongo irindwi yo kwigenekezo rya mirongo ibiri ry'ukwezi kwa cumi na kabiri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu yari yashize Urundi ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika munsi ya Sahara bishobora kugura no gushora ibidandazwa muri leta zunze ubumwe za Amerika atamategisi birenze kuriha ikigana ikigabane ca majana atanu na gatandatu c'itegeko rya leta zunze ubumwe za Amerika ryo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kane kiraha uburenganzira perezida wa leta zunze ubumwe za Amerika bwo guhagarika ubwo burenganzira hamwe no gukura igihugu ku rutonde rw'ibihugu byo muri Afurika munsi ya Sahara bifise uburenganzira bwo ku- kugura no gushora ibidandazwa muri Amerika atamatagisi birenze gutanga mu gihe perezida abonye ko igihugu kitariko kirakora ibikenewe kugira ngo kigume kuri urwo rutonde perezida barack obama yagize rero ati nisunze ikigabane ca majana atanu na gatandatu co muri iryo tegeko ryo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda mirongo irindwi na kane nafashe ingingo ivuga ko burundi butabandanije kugira intambwe nk'uko ico kigabane ca majana atanu na gatandatu kibivuga ati nico gituma rero nafashe ingingo yo gukura burundi ku rutonde rw'ibihugu vyo muri afurika yo munsi ya sahara bifise amahirwe yo kugura no gushora ibidandazwa muri leta zunze ubumwe za amerika atamatagisi arinze gutangwa muri ya porogaramu bita agoa iyo ngingo izotangura gushyirwa mu ngiro kuva ku itariki ya mbere y'umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa mbere abayisilamu b'abanyakenya bari mu rugendo mu modoka bisi yaguye mu mutego w'intagondwa z'abayisilamiste bitwaje ibigwanisho barakingiye abakristu bari kumwe muri iyo bisi mu kwanka amateko bari kubahabwa n'izo ntagondwa zariko zisaba ko abayisilamu bivangura n'abakristu abantu babiri barahasize ubuzima barasize ubuzima muri ico gitero cabereye kuri komine muri komine yo mu gihugu ca Kenya yitwa Mandera ejo ku munsi wa mbere igihe abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko baragwanye bo mu hari Al-Shabaab barasa kuri iyo bisi abantu bavyiboneye bavuga ko abayisilamu bari muri iyo bisi bahaye abakristu ibitambara vyo ku mutwe kugira ngo ntibamenyekane ko ari abakristu igihe iyo modoka ya bisi yahagarikwa abo bayisilamu babigenjeje gutyo kuko bibuka ikindi gitero nk'ico cabaye muri iyo ntara nyene mu mwaka uheze igihe umurwi w'abagwanyi Al-Shabaab wica abantu 28 ataraba isilamu bari mu modoka ya bisi abategetsi bo muri iyo komine bavuga kwabo bagizi ba nabi bateye iyo bisi bategetse abari muri iyo bisi kugira ngo bivangure mu mirwi ibiri abayisilamu hamwe n'abakristo yamara abo bantu bose baransaya amategeko maze babwira abo bagizi ba nabi ko bopfuma bicwa aho kwivangura abo bantu bitwaje ibigwanisho bahavuye bagenda inyuma yaho izo ngenzi zari muri bisi ziyamirije amateko y'izo ntagondwa z'abayisilamiste mu gihugu cya Djibouti abatetsi baharanira inyungu z'abatavuga rumwe na leta batangaje ko abantu bashika cumi n'icyenda bishwe ejo ku munsi wa mbere igihe abajejwe umutekano barasa ku bantu bari bakoraniye mu gisabisho ku murwa mukuru abantu bavyiboneye bavuga ko abasirikare ba leta barashe abantu bari muri quartier yitwa Bal- Baba bariko barasenga bibuka umukuru w'idini Sheikh Yunus Muse abajejwe umutekano bateye abo bantu mu gitondo ca kare nk'isaha 11 n'igice zo mu gitondo baca batangura kubamijagiramwo amara- amasasu umumenyesha makuru y'iradiyo ijwi ry'Amerika akorera mu gisagara ca Djibouti avuga ko abantu bashika 10 bakomeretse mu gihe abandi 19 bishwe leta ya Djibouti ivuga ko abajejwe umutekano barashe inyuma yaho baterewe n'abantu bitwaje igwanisho umushikiranganji w'igihugu ca Djibouti yajejwe intwaro yo hagati yavuze ko umurwi wateye abajejwe umutekano washaka guhungabanya umutekano w'igihugu ngo wifashijwemo n'abantu bakoreshwa n'abanyamahanga bama bariko barabahera ubushikiranganji bwa leta zunze ubumwe za amerika bujejwe kw'ivunabansi bwemeje amakuru avuga ko abasirikari batandatu bishwe mu gitero c'umwiyahuzi cabaye ejo ku munsi wa mbere ku basirikare b'ishirahamwe otan
ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na frederic nkundikije amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari kuri uyu wa mbere abagize inama nshingamateka na nkenguzamateka by'u Burundi bateraniye mu nama nshingamateka mu nama yo kungurana ibitekerezo ibyo bita mu gifaransa deba parlementaire ibibazo nyamukuru barimo kwiga byari ibyerekeye ibimaze iminsi bivugwa ko hari itsembabwoko ry'abatutsi n'uko leta yakwemera ibivugwa n'amahanga hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa afurika byo kohereza ingabo mu gihugu cy'u Burundi abaherutse gutorwa n'abanyagihugu basabye leta kutemera izo nteko kuko ku bwabo ari ugusuzugura ubwigenge n'ubusugire bw'igihugu cy'u Burundi umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza yakurikiranye imirimo y'iyo nama Imbere y'abashingamateka, abakenguzamateka n'abandi batumire barimo abanyamahanga, umukuru w'inama nshingamateka Pascal Nyabenda yamenyesheje icyatumye hatunganywa iyo nama yo guhanahana ivyiyumviro.
twabikoze kuko tumaze iminsi twumva hariho abihaye uburenganzira bwo kuvugira abenegihugu kandi mu matora aheruka abenegihugu baratoye ababaserukira kandi bazohora babavugira uno munsi dushashe hano mu ngoro y'amakoraniro yo mu kigobe kugira ngo duce hirya no hino ibi bibazo bikurikira mbe mu burundi koko hariko haraba ihonyabwoko iryo honyabwoko ririko rigirwa bande mbe ihonyabwoko mu burundi muri kino gihe rirashoboka ni igiki mushikiriza ku basaba ko hoza inteko mpuzamakungu mu burundi mbe izo nteko mpuzamakungu ubwo abarundi twokwemera koko ko ziza Abashingamateka nka bose n'abakenguzamateka uhereye ku cegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka bavuze ko ibivugwa ko hariko haraba ihonyabwoko ry'abatutsi ariko inyoma cambaye ubusa.
ejo ndi umushinga amateka yitwa nduwimana edouard natowe mu ntara ya kayanza kandi ndi umututsi pano w'imperekeza bimwe baba banga abatutsi b'imperekeza nta kuntu babaye ihonyabwoko babaho ihonyabwoko ry'abatutsi ngo haguruke leonce ngendakumana ndayize domisiyano ntibantunganya minani ubu aka kanya bagiye ngo hagarara- hagarara bwuma ibyo abatutsi babonye kuri hagarara bwuma ni abantu rero ku by'ukuri bamenyereye kuryanisha abantu baciye ku majambo mwe nayo iki kijanye na- n'inteko nkumbure eh, mvamakungu nibaza ko atapishino bivuga ko eh, n'ababivuga babona yuko mu burundi eh, kiretse aho izo mwene izo nteko zigiye ziba zigiye gukereya izo reberi yahubu ubu no munsi zoshika ngaha zica zigenda mu cibitoke mu ziba ati duhagaze ngaha ah, ntihagire usubira kuhingira bakereya de reberiyo mu bisanzwe mwe nabo Edouard Nduwimana siwe mututsi wenyene yavuze ko ubwoko avamwo utagaramiwe n'ihonyabwoko muri iki gihe uwo mupfasoni ni umwe mu bashingamateka b'abatutsi batari bake basanga iciyumviro jewe nitwa Evrine Butoyi ubwoko bwanje ndi umututsikazi urabona neza yuko iri jambo ry'ihonyabwoko ni jambo ryubatswe ryubatswe atari ibyo tubona tugatangara mu bandi ryarubatswe harabaho ibyo twokwita manipulation mu nyuma harabaho ibyo twokwita amamontage imbere y'uko dushikira iri jambo ry'ihonyabwoko muribuka yuko habaye ibintu byo gutanga ibigwanisho jewe aho mperereye barigeze kuba ko ndiko ntanga ibigwanisho kandi abo nabiha n'abatutsi none twagira twihonye nkaca mbona rero yuko ibiriko bira muri kino gihugu ni umwimbu w'abanyepolitike bamwe bamwe abahahombera akaba twese abarundi Bamwe mu bashingamateka bemeza ko nayo inteko mvamakungu zoza zitohonyoza ikirenge mu ntara bakomokamwo akarorero na ka George Nshimirimana yatowe mu ntara ya Gitega.
izo nteko zo hanze bavuga baratanga n'amasaha ngo uburundi bube bwishyuye ngo abo basoda ntibaze cyangwa ntibareke turasabye leta y'uburundi mu gutanga inyishu ntirindire ayo masaha ahubwo twebwe tubasurukira abanyagihugu bavuga bati mbega abo basoda baza gukora iki muri iki gihugu baza kubanguranya nde na nde nk'uko abantu babivuze ninde ari mu ruhagarara yotuma haza uwuja hagati ngo bangwe mu ntara iyihe mu ikomini iyihe nibaza rero abanyagihugu b'igitega bavuga bati baraza ahandi mugabo ntibahonyore igitega Umukuru w'inama nkenguzamateka we afite icyo asaba abantu batuma abandi gutera inzego z'umutekano. Reverien Ndikuriyo.
abantu barungika bagwaruka ukabaha nk'ikinini kugira bata- bate ubwenge binjire mu ikambi bamenye yuko nabo nyene bojamwo boza baraja imbere kugira ngo baze barahonje nabo nyene kanya kariro babamotereza ko vyofasha kuko kurungitsa abana ugaca ugendera ko minduru kw'isi ngo abana bahonye ariwo barungitse mugabo uri mushefu ukajamwo hakavamwo abashefu bane bazi bakigura igihugu nimba ari ukwigura igihugu bita kwigura igihugu vyofasha nibave rero i buraya bave mu Ika- ikampara bave i kigali bave i- bave i nairobi baze baje imbere baje gutora ibigwanisho mu- mu mu ikambi hanyuma igizokurikira bazomenya kuvyandika neza babonye nabo nyene ingene bimeze Abavuze bose bemeje ko bibabaje kubona abantu bicwa. Mbere mu kiringo c'umunota umwe habaye agacerere ko kwibuka bishwe imbere n'inyuma y'amatora y'uyu mwaka. Icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka ari mu batavuga rumwe na leta Agaton Rwasa we yabishimangiye rwose.
uyu munsi rero birateye agahinda ko hariho abarundi bagipfa bagapfa ku mvu zitagaragara bagapfa mu buryo ata muntu n'umwe yoshyigikira ugasanga ku mbure hari ibice ibica nke biriya wovuga ati niho ingorane zoba ziko- zikomeye gusumba ahandi ngira mvuge yuko ubwa mbere na mbere hoho naho kuba agatumba kamwe naho kuba agacimbiri kamwe habayeho ingorane uburundi ni bumwe tugomba kuba ko hari ikibazo cy'uburundi kuko ntawuzi mu gihe byosakara bigakwira n'ahandi byoca bigenda gute Iyi nama yatunganijwe mu gihe hasigaye umunsi umwe gusa ngo harangire ikiringo ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika Union Africaine ryahaye leta y'u Burundi ngo yemere canke ihakane kwizokwakira inteko mvamakungu zigizwe n'abantu ibihumbi bitanu bava mu bihugu bitandukanye vya Afurika. Eloge Burikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
hagati aho abagize ihuriro sinared rihuje abanyapolitike batavuga rumwe na leta bo barashima icyemezo cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe cyo kohereza ingabo zibungabunga amahoro n'umutekano mu burundi zizitwa maprobu sinared irasaba kuzajya imenyeshwa ibikorwa kugira ngo maprobu ijyeho yasabye kandi ko inshingano za maprobu zizasobanurwa neza ko nta kigomba kuba kizihisha inyuma kandi ko zigomba kubanza kumvikanwaho na sinared iyo nyandiko yashyizweho umukono na perezida wa sinared leonard nyangoma mu rwanda ubwo yatangizaga inama ya cumi na gatatu y'umushyikirano perezida paul kagame yavuze ko demokarasi y'u rwanda ikomeje gushinga imizi kuko ari abanyarwanda ubwabo bakomeje kwishyiriraho uko babaho ni inkuru y'umunyamakuru wacu asoma utakaboye perezida kagame yashimiye imbaga y'abanyarwanda batoye yego ndetse anashimira n'abandi batoye woya perezida avuga ko demokarasi y'u rwanda ikomeje gushinga imizi kuko abanyarwanda ubwabo aribo bihitiyemo uko babaho twebwe abanyarwanda nk'uko itegeko nshinga ribivuga twiteguye kurinda ibyo twahisemo tubihagazeho nta kuzuyaza kandi tudatinya nta muntu ubaho igihe cyose ariko inzego indangagaciro n'iterambere byo bihoraho igihe nikigera cyo guhererekanya inshingano abanyarwanda bafite icyizere y'uko bizakorwa mu mutuzo no mu bwumvikane perezida kagame kandi yavuze ko nta kibazo u rwanda rufitanye n'ibihugu binenga ibintu binyuranye ku rwanda ariko ngo abavuga ko abanyarwanda ntacyo bashoboye abemera kandi bakavuga ko hari byinshi twagezeho ariko bakanerekana ko abanyarwanda ntacyo bashoboye kwigezaho uko ntabwo ari ukunenga ahubwo ni ugutukana kandi babigambiriye ariko ibyo byose turabyumva tugashishoza tukabyitondera tukabishyiraho bikwiye ibi bije nyuma y'aho ibihugu by'ibihanganye ku isi birimo leta zunze ubumwe za amerika bitahomye kunenga ihinduka ry'itegeko nshinga ririho uburenganzira perezida kagame kuzongera gutorerwa manda ya gatatu perezidansi ya leta zunze ubumwe za amerika kuri uyu wa gatandatu yasabye perezida w'u rwanda paul kagame kubahiriza umubare ntarengwa wa manda z'umukuru w'igihugu wari usanzweho nyuma y'aho abanyarwanda batoreye ku bwinshi referandumu ku itegeko nshinga rivuguruye mu itangazo rya perezidansi ya repubulika ibiro by'ubunyamabanga bw'itangazamakuru ryashyizwe ahagaragara na ambasade ya amerika mu rwanda kuri uyu wa gatandatu havugwamo ko perezida kagame yagize uruhare mu gukomeza no guteza imbere u rwanda kuri ubu afite uburyo bwo gukora amateka yubahiriza umubare ntarengwa wa manda rwanda wagenwe ubwo yafataga ubutegetsi iri tangazo rikomeza rivuga ko ibi biramutse bishyizwe mu bikorwa perezida kagame aribwo yaba asize umusingi ukomeye wa demokarasi mu rwanda ibi kandi byakongerera ingufu iterambere rigaragara rimaze kugerwaho mu rwego rwo guharanira amahoro arambye n'iterambere ku banyarwanda bose ndetse akabera urugero akarere ndetse n'isi muri rusange umushyikirano wa bibiri na cumi na gatanu ufite insanganyamatsiko igira iti guhitamo ko abanyarwanda niwo musingi w'iterambere n'agaciro by'u rwanda abakurikirana inama y'umushyikirano banasabye kunoza ireme ry'uburezi ndetse no guhashya indwara ya malariya ikomeje kwibasira abanyarwanda hirya no hino mu gihugu minisitiri w'ubuzima dr agnes binagwaho yasobanuye ko malariya yatewe no kubura inzitiramubu ndetse ko n'izabonetse zitari ziteye umuti yavuze ko inzitiramibu miliyoni imwe n'ibihumbi magana atandatu leta yatanze muri uyu mwaka zidahagije ku buryo ngo muri uyu mwaka ugiye kuza hazatangwa izigera kuri miliyoni enye n'ibihumbi magana atandatu kuri uyu wa mbere w'inama y'umushyikirano hanagaragajwe ikibazo cy'icuruzwa ry'abantu gishobora gufatirwa imyanzuro ikomeye irimo guhana bihanukiriye abazafatirwa muri iki cyaha asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali tugarutse kuri referandumu yatowe mu rwanda ishyaka rnc ritavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u rwanda ryagize icyo riyivugaho etienne karekezi yaganiriye na bwana teogene rudatsingwa wo muri iryo shyaka rnc amubwira uko babona iyo referandumu yabaye umuntu akurikije amateka y'u rwanda ko iriya kamarampaka mu by'ukuri ari ikintu gikwiriye ku twebwe mu ihuriro kiduteye impungenge cyane ariko ndahamya yuko buri munyarwanda wese ucisha mu kuri kandi uzi amateka yacu n'ayo hafi kuva muri mirongo urwenda na kane bikwiriye kumutera impungenge kuko ni ikimenyetso cyerekana yuko u rwanda mu by'ukuri aho rugana aho ubutegetsi buriho kuri iki gihe buganisha ko ari ahantu habi cyane kuko ibintu nk'ibi ngibi nibyo byakunze kubyara imvururu mu gihugu cyacu niyo mpamvu rero twavuze ko ari ikimenyetso gikomeye cyane kandi twese dukwiriye kudutera impungenge kandi tugafatanyiriza hamwe kureba uburyo twatsinda ibibi bishobora kuzavuka nk'ingaruka z'iki gikorwa cyabaye muravuga ko biteye impungenge mu gihe abanyarwanda barenze mirongo icyenda n'umunani ku ijana aribo bitoreye iyi kamarampaka niko bahisemo nibyo kuko bwana karekezi ariko iyo usubije amaso inyuma wenda tutaragera no ku bya efuperi wibuka ko habyarimana yajyaga atorwa mirongo urwenda n'icyenda ku ijana murika mbere y'icyo gihe igihe ubutegetsi bwa kabanda bwariho ndetse no mu bugeze n'igihe babuvaniyeho muri za mirongo irindwi na gatatu hari ishyaka rimwe rukumbi rutoki umukuru w'igihugu agatorwa nk'uko abishatse no kugera rero cya fpr imyaka makumyabiri n'umwe perezida kagame amaze ku butegetsi niko bigenda iby'uko rero ngo abaturage ngo bagiye bagatora mirongo urwenda n'icyenda ku ijana cyangwa ijana ku ijana ntabwo byerekana icyo abaturage bifuza ahubwo birerekana icyo ubutegetsi buba buriho buba bwifuza ibyo rero ntabwo byerekana ubushake bw'abanyarwanda ahubwo birerekana uko kagame ashaka kuyobora igihugu n'ukuntu yakiyoboye imyaka makumyabiri n'imwe muri make niba numva ari cyo muvuga aya mahitamo abanyarwanda bifatiye ubwabo yanagarutsweho mu nama y'ishyikirano yatangiye kuri uyu wa mbere mwe niyo abateye impungenge Eh, ikiduteye impungenge ni imitegekere y'igihugu kuko urumva eh, yaba referendamu kamarampaka cyangwa se amatora yagiye aba eh, bibiri na cumi cyangwa bibiri na gatatu ni ibintu byo fpr ijyamo ibyo mugenzi wanjye nyakwigendera patrick kagira yajyaga avuga ngo kagame arikirigita agaseka nibyo koko kuko niba fpr ijya mu rubuga nta wundi yemera ku- ku- kujya muri urwo rubuga hanyuma ikavanamo eh, ijana ku ijana ibyo bikwiriye kumvikana kandi ni ibintu bikwiriye gutera buri muntu wese impungenge mu magambo perezida paul kagame yatangaje mu gutangiza inama y'umushyikirano ya cumi na gatatu imbere y'abanyarwanda n'abanyamahanga barimo abadiplomate yagize ati ndagenekereza ati nta muntu n'umwe uhoraho ariko ntawagena igihe ntarengwa ku ndangagaciro ku nzego cyangwa se ku iterambere aya ndumva ari amagambo perezida kagame yavuze agaruka cyane ku bavuga ko atagombye kwiyamamariza manda ya gatatu ko atagombye kurenza manda ebyiri amategeko y'u rwanda ateganyaga mbere ku bwanyu bwana rudasingwa aya magambo muyasobanura mute muyumva mute mu by'ukuri iyo wumvise amagambo ya perezida kagame rimwe na rimwe eh, ku batamuzi baravuga bati ntabwo dushobora gufindura icyo ashaka kumenyesha ariko ku bamuzi kandi ndahamya ko ibibazo abanyarwanda bafite bagomba kuba babizi bagomba kuba bagereranya ibyo yavuze n'ibibazo biri mu gihugu kuvuga ngo nta muntu uhoraho nakifuje ko ibyo aba avuze atyo yaba abyemera kuko yaba yabyemeraga yakemeye ko gutegeka imyaka makumyabiri n'umwe ukaba ashaka kwiyongeraho n'indi cumi n'irindwi nayo ukazongera ukayongeraho ariko kandi ugacisha muri mu nzego ukanabicisha mu baturage bo wategetse ko ariko bagomba kubibona ibyo rero mu by'ukuri nawe kandi na na kagame ubwe ibi bintu yaba ari umuntu ucisha mu gaciro kandi ni umunyarwanda nawe uko azi amateka y'igihugu niko n'abandi ba- bayazi yakaboye abona yuko eh, icyerekezo atwaramo igihugu ari ahantu habi cyane kandi ingaruka zizaba ku rwanda n'akarere nawe mu by'ukuri ntabwo bizamusiga nawe bigomba kuzamugiraho ingaruka ijwi rya amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika
ku itariki ya cumi na rimwe abaroberi barateye amakambi abiri ya gisirikare n'ishuri rya gisirikare rimwe mu burundi iki kikaba cabaye igitero ca mbere kigizwe ku nyubakwa za leta n'imigwi y'abitwaje ibigwanisho mu bitero vyagizwe harishwe abantu bashika kuri mirongo umunani n'indwi uwo munsi ukaba wabaye umunsi wari ugizwe n'ubwicanyi bukabije cyane kuva uruhagarara rutanguye mu gihugu uburundi bushobora kuba bugeze ku rugero rw'ingwano ya gisivile ni leta kumwe n'abatavuga rumwe nayo batirinze ubwicanyi bakiyemeza kuja mu biganiro bigizwe na bose mu kwezi kwa kane umukuru w'igihugu pierre nkurunziza yafashe ingingo yo kwitoza mu kiringo cya gatatu arenga ku masezerano y'iyarusha nyuma yaho intsinzi yaronse mu matora y'umukuru w'igihugu amakungu avuga ko atabaye mu mwidegemvyo canke ngo afatire bose ku rugero rumwe hadutsemo ubwicanyi no guhunga kw'abarundi barenga ku bihumbi amajana abiri batinye gusubira kuba mu ntambara intambara yarangiye mu bihumbi bibiri na gatanu yo yahitanye abantu bagera ku bihumbi amajana atatu ibibazo nyamukuru bituma haduka ukutumvikana ni intwaro itabereye ruswa n'itituka ry'ubutunzi bw'igihugu nyuma y'imyaka myinshi haratunganijwe ibiganiro by'umwumvikano hakaba amasezerano yo gusangira ubutegetsi nk'amasezerano y'iyarusha yari agamije kumvikanisha ubwoko bubiri bw'abarundi ubu arageramiwe ukwitwaza ibigwanisho kugirwa n'impande zose ubwicanyi bugenda buragirwa kimwe n'amajambo aturira avugwa n'abategetsi ku mpande zombi harimo n'ihohoterwa rya kiremwamuntu byose bigenda bituma igihugu gishobora gusubira kuja mu ntambara ishobora kumara igihe kirekire umufasha w'umushikiranganji ajejwe imigenderanire n'amahanga ku bibazo vya demokarasi agateka kazina muntu n'ibikorwa tom malinowski mu ijambo ry'intangamarara aheruka gushikiriza yavuze ko hariho amakuru y'uko hari ihohoterwa rya kiremwamuntu rigenda riragirwa n'inzego za leta atariko kandi hari n'imigwi itavuga rumwe na leta yitwaje ibigwanisho itera inzego za leta zijejwe umutekano hamwe n'abasivile leta zunze ubumwe za amerika iraneguye ubwo bwicanyi bwose yivuye inyuma igasaba impande zose guhagarika ubwo bwicanyi leta zunze ubumwe za amerika zirashigikiye akigoro k'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika y'ubuseruko ishyirahamwe ry'ubumwe bwa afurika ishyirahamwe mpuzamakungu onu mu gufasha mu bikorwa byo kugabanya icuka kibi kiri mu burundi hakaba inama ku rwego rwo hejuru ihagariwe n'ikindi gihugu mu kumvikanisha leta y'uburundi n'abayobozi b'imigwi itavuga rumwe nayo ku butaka atari uburundi mu majambo ya sekreteri tom melanowski avuga ati dusigaranye igihe gito cyane cyo kugarura ibintu mu nzira nziza imbere y'uko biyangara mu gihugu cyose dusabye impande zose gufata ingingo nziza imbere y'uko uburundi bugwa mu manga
iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya leta zunze ubumwe za amerika inshuti turi kumwe turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu ariko mbere y'uko dusezeranaho reka frederic nkundikije yongere atwibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi
mu makuru twabwiye twabwiye ko eh, perezida barack obama yafashe ingingo akaba yavuze ati nisunze ikigabane cya majana atanu na gatandatu cyo muri tegeko mu itegeko ryo mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo irindwi na kane nafashe ingingo ivuga ko burundi butabandanije kugira intambwe nk'uko ico kigabane cya majana atanu na gatandatu kibivuga ati nico gituma rero nafashe ingingo yo gukura burundi ku rutonde rw'ibihugu vyo muri afurika yo munsi ya sahara bifise amahirwe yo kugura no gushora ibidandazwa muri leta zunze ubumwe za amerika ati amatagisi arinze gutangwa eh, muri ya programme bita goa iyo ngingo izotangura gushirwa mu ngiro kuva ku itariki ya mbere kwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twavuze kandi ko abayisilamu b'abanyakenya bari mu rugendo mu modoka ya bisi yaguye mu mutego w'intagondwa z'abayisilamiste bitwaje ibigwanisho ba- bakingiye abakristu bari kumwe muri iyo bisi mu kwanka amategeko bariko barahabwa n'izo ntagondwa zariko zisaba ko abayisilamu bivangura n'abakristu abantu babiri barasize ubuzima muri ico gitero cabereye muri komine yo mu gihugu ca kenya yitwa mandera ejo ku munsi wa mbere igihe abantu bitwaje ibigwanisho bikekwa ko ari abagwanyi bo mu hari al shabab barasa kuri iyo bisi twavuze kandi ko mu gihugu ca jibuti abategetsi bahanira inyungu z'abatavuga rumwe na leta batangaje ko abantu bashika cumi n'icenda bishwe ejo ku munsi wa mbere igihe abajejwe umutekano barasa ku bantu bari bakoraniye mu gisabisho ku murwa mukuru abantu bavyiboneye bavuga ko abasirikare ba leta barashe abantu bari muri quartier yitwa balbaba bariko barasenga bibuka umukuru w'idini Sheikh Yonis Muse abajeje umutekano bateye abo bantu mu gitondo ca kare nk'isaha cumi n'imwe zo mu gitondo baca batangura kubamijagiramwo amasasi umumenyesha makuru y'iradiyo ijwi ry'Amerika akorera mu gihugu ca Djibouti avuga ko abantu bashika cumi bakomeretse mu gihe abandi cumi n'icenda bishwe twavuze kandi ko ubushikiranganji bwa leta zunze ubumwe za amerika bujejwe kwivuna abansi bwemeje amakuru avuga ko abasirikare batandatu bishwe mu gitero c'umwiyahuzi cabaye ejo ku munsi wa mbere ku basirikare bishyiramwe otan hafi y'ikambi ya gisirikare yitwa bagram air base mu gihugu ca afghanistan abagwanyi b'abataliban baciye batangaza ko aribo bari inyuma y'ico gitero bakaba bavuze ko umwiyahuzi yari ku ipikipiki ariwe yishe abo basirikare bose cumi n'icenda
nshuti mwarimu duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo ni aha kirangiriye mu izina rya bagenzi banjye bose ndabashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi nshimiye kandi abadufashije kubagezaho bino biganiro uwashyize hamwe ibi biganiro ni fatuma karara arimasi amakuru mwagejweho na frederic nkundikije nawe kuri mikoro mwari kumwe nanjye Rwema mukomeze munogerwe n'ibiganiro bya radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga muri studio karindwi hano i washington dc muri kumwe nanjye edi rwema uyoboye kino kiganiro cya none kuri uyu wa mbere inama nshingamateka y'u Burundi yateranye maze yamaganira kure icyifuzo cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe cyo kurungika inteko cyangwa se ingabo zirinda amahoro n'umutekano mu Burundi leta ivuga ko inzego z'umutekano zihari zishoboye ako kazi kuri telefoni turi kumwe n'umunyamakuru wacu Eloge wirika neza Eloge mwiriwe mwiriwe neza Edi Rwema wakurikiranye imirimo y'inama nshingamateka uyu munsi mbere y'uko tujya mu byaganiriweho n'iki cyatumye iyi nama ihamagazwa egomeye dinkosoye gato hakoranye inama nshingamateka na nkenguzamateka by'u Burundi byatumye inama nshingamateka na nkenguzamateka rero bikorana si ikindi nk'uko byasiguwe na Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka akaba rero aho inama nshingamateka ikorera mu kigobe ariho hakoraniye ibyo bikorwa yavuze ko icyabitumye atari ikindi ari uko Burundi bumaze iminsi bushyirwa mu majwi n'abantu mbere harimo n'abanyamahanga bakiha uburenganzira bwo gushaka guserukira abanyagihugu kandi bafise abo bitoreye aribo bakenguza amateka n'abashingamateka akavuga ko igitumye bakorana ahanini ari ukwiga ibibazo nyamukuru bigera kuri bitatu ibyo bibajije bibajije bati mbega mu Burundi muri iki gihe hariho nyabwoko riko riraba canke naho iryo hanyabwoko muri iki gihe rirashoboka ryogirwa na bande ryoba rigamije bande ikindi kibazo abashingamateka n'abakenguzamateka bari bakoranye kugira ngo bige turetse mbere abo bashingamateka n'abakenguzamateka batwumviza bamenya ko hari n'abandi bantu benshi bari batumiwe harimo n'abaserukiye ibihugu byabo aha mu burundi n'abaserukiye imigwi itandukanye aha mu gihugu nk'ibiganiro hagati y'abarundi n'abaserukiye umugwi wa severe wa wundi wo kunywanisha no kumenya ukuri ku byabaye muri kahise aho rero icyo kindi kibazo bibaje bavuze bati mbega harakenewe uburundi bwo kwemera yuko inteko mvamakungu nziza muri kino kiringo kugira ngo zikingire abanyagihugu nk'uko ubumwe bwa afurika bwabisabye twabikoze kuko tumaze iminsi twumva hariho abihaye uburenganzira bwo kuvugira abenegihugu kandi mu matora aheruka abenegihugu baratoye abaserukira kandi bazohora babavugira ugasanga rero umuntu ahagaze hariya aravuze ngo ku izina rya bene gihugu nshikirije ibi n'ibi n'ibi kandi abo bene gihugu atamanda bamuhaye manda rero yahawe abashingamateka n'abakenguzamateka akaba ari nacyo gituma uno munsi twagize tuti reka tugire icyo dushikirije kugira ngo abarundi n'amakungu bumve koko abitorewe n'abene gihugu iyo bagona ku bibazo bitandukanye nagira ngo rero mu nkundire kugira ngo kino gikorwa tugikore mbanze nshikirize ijambo ritoyi rituma nkumbure dusobanukirwa neza ibyo tugiye gukora ibyo ari byo haraheze iminsi igihugu cyacu gishyirwa mu majwi kirementanirizwa gushika naho hari n'abanyamahanga biha uburenganzira bwo gushaka kwaka abarundi ubwigenge bwabo ibyo bikaba tuzi twese ko igice kinini cyane cy'igihugu cyacu gitekanye kuko mu mitumba n'amakarti ashika ku bihumbi bibiri amajana icenda na cumi n'itatu igize uburundi amakaritiye atanu yonyene ariyo yabereyemwo imigumuko akaba ari nayo yagumye abamo umutekano muke none ni kuki hari abakokeza ukamengo igihugu cyose kiriko kirasha twibukanye ko kuva mu matora ya bibiri na cumi hadutse impari mu banyepolitiki aho hari bamwe bikuye mu matora ariko nticyabujije ko amatora abandanya inzego zikajaho buri kwamye kandi zikaba zaraye zirangije ikiringo cyazo kuva icyo gihe hari abanyepolitike bamwe bamwe baciye biha umugambi wo kuburizamwo amatora ya bibiri na cumi na gatanu ibyo twabonye rero mu matora ya bibiri na cumi na gatanu byari byateguwe kuva kera uwo mugambi wo kuburizamwo amatora ya bibiri na cumi na gatanu abanyepolitike bamwe bamwe bawufashijwemwo n'abarongoye amashyirahamwe amwamwe adaharanira inyungu za politiki amaradiyo amwamwe hamwe rero n'abanyamahanga bamwe bamwe bironderera inyungu zabo imigumuko irangwa n'ubwicanyi yarateguwe itembagazwa ry'ubutegetsi rirategurwa kandi rirashyirwa mu ngiro ku igenekerezo rya cumi na gatatu rusama umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ariko riburizwamwo amatora arigizwa inyuma kenshi ariko arateba araba kandi yose mu mahoro n'umutekano inzego zishingiye ku ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'iyarusha zirashingwa ukuri kwamye none ubu ziri ku kivi ariko muri ayo makaritsiye twavuga- twavuze hagumye hariho ababandanya bahungabanya umutekano bica abantu kandi hakaba n'ababashigikira na cyane cyane bamwe bashaka gutembagaza ubutegetsi bikabananira abo duhejeje kuvuga abo twita abapucisiti hamwe rero n'abanyamahanga bari babatumye abajejwe umutekano dushimira cyane ku gikorwa cyiza bagumye bakora n'ubu bakiriko ntacyo batakoze kugira ngo batuze ubwo bwicanyi bugirwa n'utwo turwi tw'inkorabara ariko hagumye hari intumva kandi undura ejo bundi ku igenekerezo rya cumi na rimwe kigarama uyu mwaka haduka umugwi w'abitwaje ibigwanisho baja kwisuka kuri songoye batera amakambi ya gisirikare basanga abasirikare bari maso barabivuna bamwe bahasiga ubuzima abandi bafatwa mpiri kuva icyo gitero cyo ku makambi ya gisirikare kibaye hakagira abahasiga ubuzima niho twumva amajwi aduga cyane ngo ihonyabwoko ry'abatutsi ryatanguye mu burundi ngo ntiharungikwe inteko mvamakungu byihuta mu burundi ngo zize gukingira abenegihugu nka kumwe womengo abateye amakambi bari abenegihugu basanzwe eloge umuryango wa afurika yunze ubumwe wahaye uburundi amasaha mirongo icyenda n'atandatu ni ukuva ku wa gatanu w'icyumweru gishize kugeza ejo ku wa kabiri abantu bashobora kwibaza ese ibi ngibi byo guhamagaza inama nshingamateka na sena kugira ngo baganire kuri icyo kibazo byaba biri muri uwo mwanya watanzwe n'umuryango wa afurika yunze ubumwe w'ayo masaha mirongo icyenda n'atandatu kuba batanze igisubizo cyabo oya sinavuga ko ari uko kuko umukuru w'inama nshingamateka hari n'umushingamateka yabajije yuko i- ibikorwa byakozwe byaba byubahiriza ibwirizwa nshingiro kuko atana hamwe byanditswe mu ngingo y'ijana na mirongo itandatu na gatatu y'ibwirizwa nshingiro y'uko inama nshingamateka yokorana na nkenguzamateka muri ibi biringo ariko umukuru w'inama nshingamateka yavuze ko atari umwanya wo kuza gutanga inyishu kuri iki cyangwa kiriya bo bakoranye nk'abaserukira abanyagihugu kugira ngo kuko babona ko uburundi buriko burarengerwa bavuze yuko ubwe- ubwo- ubwigenge bw'igihugu cy'u burundi buriko burasuzugurwa n'abanyamahanga ariko icyo kibazo wari ubajije hari umwe mu mushingamateka aturuka mu ntara ya gitega yasabye leta ati ahubwo bavuze ko muzoyishura imbere y'aya masaha eh, mirongo icyenda n'atandatu ati ku bwanjye mwaba mukwiye guca mubishyura ubu nyene mukababwira yuko ata nteko zizoza ku butaka bw'uburundi yavugiye abanyagihugu bamutumye b'igitega yavuze ko igitega abanyagihugu bamutumye ko badakeneye kubona izo nteko naho zoza mu burundi zitazohonyoza ikirenge mu ntara ya gitega akavuga ati kandi n'izindi ntara nibaza ko ari uko rero nokubwira ko abashingamateka bose bafashe ijambo kiretse umwe gusa bose bavuze yuko izi nteko zidashobora kuza mu gihugu cy'u Burundi kanatsinda ngo nta muntu ashamiranye n'uwundi kuko ziriya nteko zijya ahantu hari abantu bashamiranye nayo ijyanye n'ihonyabwoko benshi bagiyamirije cyane nk'ikegera cya kabiri cy'umukuru w'inama nshingamateka Edouard umushingamateka Edouard Nduwimana we yavuze ati ibi by'ihonyabwoko ati genda umututsi kandi atari mu bimperekeza kumwe benshi biyumvira ati ibi by'ihonyabwoko ni ibintu byo gukwegera ko kuko biboneka neza yatanze akararo k'abantu muri kahise nka ba yohani minani ba leonce ngendakumana ba domitien ndayizeye ba silvestre ntibantunganya ataba n'abahutu kuba bafise n'ivyo bokwagirizwa muri kahise mu bijanye eh, n'ubwoko n'ubwicanyi bwabaye muri kahise ati umunsi nta kuntu vyokumvikana ko baza kuvuga ko hariho nyabwoko rigamije abatutsi bose ico bahurijeko ni uko ngo iryo nyabwoko riko riravugwa riko rivugwa n'abantu bashaka gushika ku nyungu zabo za politiki vyabananiye gutsinda amatora bayikuramwo kandi bikaba bifatanye- bifatanye n'ivyo gushaka kuzana inteko kuko ngo bagiye kubesha eh, ishirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ese eloge uwo mushinga amateka wifashe nu- ninde ashobora kuba yagaragaje impamvu we atumva cyangwa se atabona iki- i- i- iki- ibintu kimwe n'abo bandi bemeje ko izo nteko zidakwiye gukandagiza ikirenge cyazo mu burundi
uwo mushinga amateka yitwa Andre Ndayizamba ni umushinga amateka yatowe mu ntara ya Bururi we ya- yari yasabye ubwa mbere yuko imbere yuko baja muri eh, mu bikorwa nyezina babanza bakaraba yuko ibikorwa bitunganywa byatunganijwe uyu munsi byemewe n'ibwirizwa nshingiro ku bwiwe yavuze ko ibikorwa by'uyu munsi byari bikwiye guca bihagarara kuko ngo nta na hamwe byanditswe mu ngingo y'ijana na mirongo itandatu na ga- na gatatu y'ibwirizwa nshingiro y'uko inama nshingamateka na nkenguzamateka zokorana kuri iki kibazo ariko yabwiwe ko hamwe y'abatabitahura ashobora kwisoza ati ni uburenganzira bwawe kubivuga uko ubyumva yishyuwe ko iki- ikibazo cyakoranyije n'amashingamateka na nkenguzamateka n'ubwo ibwirizwa nshingiro ritari kitegekanije ari ikibazo gikomeye cyane n'ibwirizwa nshingiro ariko ritanagikumira icyo kibazo n'ubwo ritari kitegekanije ntinajya- ntinacanka iki kibazo y'uko covugwa ko uko ari ikibazo cega ubuzima bw'igihugu ah, kuko umukuru w'inama nkenguzamateka na nshingamateka babimusuriyemwo n'abagize ibiro by'inama eh, nshingamateka na nkenguzamateka yuko ah, biboneka ko bategereza gukorana kuko badashobora kwemera ko ubu bwe- ubu mm, ukwigenga ku bwigenge bw'u Burundi busuzugurwa na cyane cyane n'abanyamahanga bafatiye ku makuru y'ibinyoma bahabwa n'abanyepolitike bashaka gushika ku nyungu zabo eloge wirikaneza wakurikiranye igihe amatora yategurwaga mu gihugu cy'u Burundi icyo gihe visi perezida w'inama nshingamateka agatorwasa yari eh, mu batavuga rumwe na leta ikintu yakomeje avuga icyo gihe yasabaga ko hakwiye koherezwa inteko mpuzamahanga kugira ngo zibe zafasha kugarura amahoro n'umutekano mu gihugu cy'u Burundi iyo pozisiyo bwana rwasa aracyayifite bwana rwasa sinavuga ngo iyo polisi yaracyayifise ariko umunsi icyo yashikirije ni kimwe rwasa yagize ati abarundi twaragiye arusha turaganira mu biganiro turemeranya yuko tuzoja ku butegetsi tukemera tugasabikanya ati niko biri urabye mu nzego z'umutekano urabye muri leta we yavuze ko ikintu kibabaje cyane muri iki gihe ari uko abantu babandanya gupfa bagapfa mu buryo budasiguritse niko yabivuze kandi b- ikindi kibabaje ku bwiwe ni uko n'iyo yoba ari karitsiye imwe cyangwa agatumba kamwe katagiramwo umutekano ni uko leta yotegerezwa kubitorera umuti uyu munsi rero birateye agahinda ko hariho abarundi bagipfa bagapfa ku mvu zitagaragara bagapfa mu buryo ata muntu n'umwe yoshyigikira rero bivanye n'uko ibyo bihari hanyuma nk'uko babivuze ugasanga ku mbure hari ibice ibica nke biriya wovuga ati niho ingorane zoba ziko- zikomeye gusumba ahandi Njye ngira mvuge yuko ubwa mbere na mbere hoho naho ko bagatumba kamwe naho ko bagacimbiri kamwe habayeho ingorane uburundi ni bumwe tugomba kuba ko hari ikibazo cy'uburundi kurya ku mubiri utsitaye ku ino umutwe umenye yuko watsitaye twumve yuko iyo ngorane yoba iri mu karere kanaka ni ingorane y'igihugu ironderegwe umuti nk'ingorane y'abarundi twese kuko ntawuzi mu gihe byosakara bigakwira n'ahandi byoca bigenda gute aho niho mvuga nti turakwiye kuhagabira turabe kuko nta mwana n'ikinono ntawo muri karitsiye cyangwa muri karitsiye iriya cyangwa ku mutumba kanaka cyangwa komine cyangwa intara n'ubumwe yoboneka yuko yoba asumba uyundi cyangwa ko hari woba igicibwa rero navuga yuko ibi bibazo byo kuvanguyeho nyabwoko mu by'ukuri cyane cyane bishimikiye ku nyifato n'ingendo y'abibaza yuko mu gutora umuti w'ingorane zabo bwite biciye mu kumvisha abo bibaza ko baba basangiye iki cyangwa icyo baba bahurira ko kinaka ko byoborohera gusumba je rero nkasaba yuko atamurundi numwe atamuru atamututsi atamuhutu atamutwa yo kwitwaza ubwoko canke amamuko yiwe mu kurondera ibyo ashaka gushika ko byiwiwe mu gihe ca none kuko twaramaze kumvikana yuko ubutegetsi busabikanwa hagati ya bamwe n'abandi Eloge Wirikaneza mbere yuko nkureka ugakomeza kudutarira iyo nkuru mu mategeko agenga umuryango wa Afrika yunze ubumwe harimo ingingo cyangwa se article bita kane hash iyo ngingo iha ububasha umuryango wa Afrika yunze ubumwe kohereza ingabo mu gihugu runaka nubwo icyo gihugu kiba kitabyemera iki kintu hari icyo babaganiriyeho muri iyo nteko yateranye uyu munsi
umunsi ikintu baba bagikoze ko cyane ariko hari umushingamateka yavuze ati turabye ibimaze iminsi bivugwa na oni tukaba ibimaze iminsi bivugwa n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa buraya ati izi nteko nubwo tuvuga zirashobora kuza ku nguvu yibukije igihugu ntatakivuze mu izina rye nabonye ko yabuze iraq kuko yavuze ko hari igihugu cyigeze guterwa barumwika y'inteko bafise ibyitwazo umukuru w'icyo gihugu aramanikwa aricwa ni Saddam Hussein n'ahatamuvuze mu mazina acavuga ati natwe bw'abarundi nyabuna twitegure ko izi nteko zishobora kuza n'ubwo twoba nubwo turiko turavuga yuko bariko baraturengera umushingamateka yavuze mu mvugo igoye cyane y'imigani kuko yavuze ati nyabuna abarundi turare twagavye tukarabe yavuze uko nyine ati dukarabe abarundi twamenyereye kwakira abashyitsi nibaza tuze tubakire ati mugabo tunakarabe twitegure tubereke yuko turya dukarabye ni ukuvuga yuko ni imvugo ifobetse mugabo urabona ko abashingamateka nuko batakoze kuri iyo ngingo ya kane hashi uri kuravuga barayizi mugabo ahanini abashingamateka icyo bahagaze ko ni uko izo nteko ikibazo baguma bibaza babwira bati mbega inteko zoza gute mu gihe atabantu babiri mu burundi bariho bashamiranye mu gihe atabantu atampande zibiri ziriko ziragwana ngo zicane nicyo abashingamateka bahagaze ko bavuga ko bitumvikana na gato ukuntu bavuga ko hoza inteko kandi ata mpande zibiri ubu ziriko ziricana biboneka ku bwabo bati ni mu bisanzwe ni ugushaka kurengera ubwigenge kurengera uburundi bagahonyanga n'ubwigenge bw'igihugu gisanzwe gifise inzego citoreye zashyizweho n'abanyagihugu abashinga amateka nuko babibona iyo ngingo ntayo bavuze ko ngo badome ko urutoki kanuni mugabo nayo barayizi kuko hari ayandi mategeko menshi bagiye bavuga banavuze yuko bazobaza mbere inama nshingamateka y'umuryango wa afurika ya afurika ko n'ubundi bufiseho abashingamateka batanu bati tuzobaza iyo nama nshingamateka y'uko ibintu by'ukuri byumvikanywe ati kuko tubona umwengo Burundi buzoba butewe niko abashingamateka benshi bagiye babivuga bati uburundi busa n'ubuzoba butewe hari n'umushingamateka yavuze ati biraboneka ko izi ngingo zitafashwe n'ibi bihugu bya afurika birenga mirongo itanu ati biraboneka ko ari akagwi gatoya k'abantu bo mu ishyirahamwe rya afurika bakora ku cyicaro gikuru bagiye hamwe bafundikanya utuntu bafatiye ku binyoma iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi muri kumwe nanjye edi rwema aho kuri uyu munsi tugaruka cyane ku cyemezo cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe cyo kohereza ingabo zigera ku bihumbi bitanu mu gihugu cy'u Burundi izo ngabo zaba zijyanywe no kubungabunga no kugarura amahoro n'umutekano muri icyo gihugu uyu munsi rero inama nshingamateka y'u Burundi yateranye maze yamaganira kure icyifuzo cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe nk'uko mugenzi wanjye ibujumbura yari amaze kubivuga uretse abashingamateka ndetse n'abasenateri hari n'abandi banyagihugu bari batumiwe kugira ngo bakurikiranire hafi ibibera muri iyo ngoro turi kumwe na bwana eme pascal nduwimana bwana nduwimana bakurikiranye imirimo y'inama nshingamateka ndetse na sena kuri wowe icyo bakuyemo ni iki twebwe turabanje no kubashimira kubera tugashimira na eroge by'ukuri bira- biranejeje cyane ko abivuze kweri uko byagenze ntiyakuye ko by'ukuri eh, turabona ko ari umuntu kabisa atahengamye avuze neza uko avuze vure mu menga ahubwo yari na arudisi donc umenga ya- ya- ya- yafashe aranabyabura cyane kuri wowe icyemezo cy'umuryango wa afurika yunze ubumwe cyo kohereza inteko mu gihugu cy'u Burundi wowe ukibona ute nk'umurundi eh, jewe nigeze no kubabona igihe baza ino eh, ababibonye barabonye ko basize amarira ino turafise abana no kugeza ubunye atazotorana atazi ko ari umurundi ko ari umusouth africa ko ari- ko ari uwo muri nepale twebwe turabona ko ata mpamvu ibazana kuko turabona ko ata bwoko bwateye ubundi ko ata mugambwe wateye uwundi ko ata ntara yateye iyindi Twe- twebwe rero turabona yuko eh, ari ingingo izo- izobifashwe izoza no gukandamiza abarundi igakandamiza abantu kandi ubiravye nawe eh, atakwigirisha turi abarundi turazinanye turabona ko ari ingingo ifashwe idatomoye ikindi naco nuko izo nteko zoza igihe iz'iwacu zoba zabyanse none inteko z'iwacu ziri mu- ziri muri somaliya ziri muri za centre africaine ziri muri sudani ivyo ivyo rero twebwe turumva umenga biratangaje cane Eme, eme, Nk'umurundi eme, eme.
akunda abarundi nk'umurundi akunda abantu turumva ko ata mpamvu n'imwe ituma izo nteko ziza turatekereje turatuje abatera barabazi iyo bazanana iyo bakura inkoho abazibaha turabona iryo bari na violence kuri peyi yacu no ku barundi ubwacu eme pascal abashaka ko izo nteko zoherezwa mu gihugu cy'u Burundi baravuga ngo kuva mu kwezi kwa kane kugeza ubu abantu bagera kuri magana atanu bamaze gupfa abantu barenga ibihumbi magana abiri bamaze guhunga igihugu cyabo bakavuga ngo abo bantu nuko bahu- barahunga kuko batizeye umutekano wabo
Ah, mbega ko baharura bonye ko badash- ko badashiramwo abapolisi bapfa bama bari- badategwa no ku biri no n'ahantu bari abasirikare bapfuye bwana ngira mvuge ikintu ki- kimwe mbere kina- kinababaje abantu eh, mw'iyi minsi baravuze ngo harapfuye abantu kandi birababaje cyane mugabo uzokumvirize ntawe uravuga abapolisi bahagwiriye abasoda bahagwiriye nta- nta- nta- nta muntu aziraho yuko aba bagenewe ngo bicwe kwa- ko ari intama z'imbagwa birababaje cyane ikindi nacyo ni uko byari byarateguraje ingene bahunga hari abaca kuri pafe ugasanga baratize ko ibidodo n'amaviza barigendeye ugasanga abantu benshi bari banabiteguye bari banabesha abantu ngo hari jenoside ngo hari inkozi zatanzwe inyanzarake imakamba hehe baravuga ibya rukoti baravuga ibya ondesi mugabo ubiravye abafatwa ubu unyega nshuti yanje uriko uraraba abafatanwa zino nkoho turi abantu bakomeye bumva ubona koko ari imbonerakure ubiraba ntu- ntubumva ko byari ibintu byari byarateguwe kandi byateguwe n'ababasigikira ababaha amafaranga ababaha uburyo igitangarije nacyo ni uko oh, batubwira ngo borungika inteko kandi bagafata ibihano bakavuga ngo hariho abatera baravuze nka ba sinduwije ba niyombare n'abandi none ko batabafata ko bari wabo ba- ko babaha uburyo bakabaha indaro kandi bari baratumiwe imitahe ibi Bwana- birakomeye urumva ko ari irementanya bari barapanze ko ari umugambi bakoze kandi ukomeye cyane Ndu- bwana nduwimana wibaza ko hari umuntu wifuza guta urugo rwe akajya kuba mu nkambi tureke abo banyapolitike ariko abaturage basanzwe bagera hafi ku bihumbi magana abiri na makumyabiri bari mu bihugu tanzania u rwanda kongo uganda wibaza ko ibyo uvuga ko ari umugambi bari barateguye abantu baba bishimiye kuba mu nkambi
ngira ndakwishure neza ikintu kiri kirere ekonsi kandi ngerageze ndakigende porepore muri raranti nta wataye urugo rwiwe abyishimiye ahunze ariko umenye yuko hariho abariko barigishwa ibya gisirikare bahunze bari ngaho hanze mu gihugu nawe uzi byaciye kw'iyo radiyo yanyu barabatumye ko rero ngo babajane muri izo nkambi ngo babahe inkoho zo gutera ubu rero n'ibintu bitomoye neza ko ko hariho abatahunze ahubwo bagiye kwiga igisirikare urabizi nawe warabyumvise no ku iradiyo yanyu nibyo turazi abahunze ari ubwoba bwatewe n'amaradiyo mwamwe n'amashyirahamwe mwamwe mugabo ugwaruka rwinshi ibyo bihumbi mwamamuriza avuga ngo amajana abiri siramwo ibyo rero nabyo byiga inkoho aba batera abo bafatwa uca ubona inkomoko rero yo guhunga ikintu ejo bundi umuntu atazovuga ko ari uguhunga ahubwo bakoze ikintu cya rokiritema y'abasirikare ngaho hanze nahanye hafi yacu biragoye ubu rero ingena umuntu avuga ngo barahunze ngo ni ibihumbi amajana abiri ahubwo vuga ati binjije abasirikare bangahe bavuye mu gihugu bakinzira bari hanze niyo ntumbero ubu amakamba asigaye ari hanze abahunze n'abahawe akazi kandi ubu barungitswe kwicwa ngo batere ikambi
bwana emeli pascal turagushimiye cyane kuri ibyo bitekerezo byawe uduhaye kuri telefoni kandi turi kumwe na evariste evariste uranyumva igitekerezo cyawe cyane cyane ukurikije icyemezo kimaze gufatwa n'inama nshingamateka ndetse na sena y'uburundi bavuga ko batazigera bemerera inteko z'umuryango wa afurika yunze ubumwe gukandagiza ikirenge cyabyo mu burundi ndabashyigikiye cyane ntabwo n'imwe itari yotuma tujya nteko ziza mu burundi burundi nta nzu iri y'abantu bashamiranye ugerageje kubiraba ziriya nteko awundi we yavuze ngo ufashe ingingo ngo unyerekeye rutari kumwe ngo ibare ingwanya nta kuntu na kumwe bari kujya hamwe ngo biyumvire kuruka inteko mu burundi uburundi bazi ko batari kumwe ngo babyemeze cyangwa uburundi butatatse ngo ntidutabarize uburundi bafite igisirikare gitunganije neza kandi cyikwije icyo gisirikare cyarungitswe hirya no hino mu makungu niba babona ko hari inteko zikenewe mu burundi ati mu burundi hakenewe inteko ibintu byayangaye nibafate izo bitanu bateguye bazirunge iyo muri somaliya n'ahandi hamwe bafate abasirikare bacu baze mu burundi bananirwe turabe ese ko bavuga ngo izo nteko ngo abantu baheze bapfa ubundi numva ko yamaze kubivuga bajya bobo bapfuye baguye mu makambi bajya bateye amakambi reka tuta agisiyo korespo ayinehe ya agisiyo iyo agisiyo yabaye iyo bataterajya amakambi bakinjira mu makambi ngo bagiye kuyore gutora imikoho bataguze ese uravuga yuko bijya bintu byacu biba mu mwanya rya cumi na rimwe n'irya cumi na kabiri byari kuba urumva rero ibintu ubanza urabe imvo n'imvano yabyo kugira uheze ufate ingingo mu makungu yose umunyamakuru ndiko ndasoma hose nta na hamwe ndiko ndabona havuga ati izi nteko aba bantu bateye mu makambi nabo tubagirire ibi n'ibi tubafatire reka menga nta makambi yatewe baba gusa ngo abagize abapfuye kandi ugiye kubiraba nta mutu yapfuye hajya nta mutu bose ubwoko bwose bwarapfuye abari bayitwazaho nyabwoko rero icyo kintu sibyo iyindi mbo iriko irabituma ntaho nyabwoko mu burundi rihari nta n'igiye kuhaba kuko igisirikare cyacu kiracanze igipolisi kiracanze sinumva ari ukunobwa abasirikati genda mwice bajya abatutsi kandi harimo abatutsi babo ngo bajye bagenda kubica urakoze evariste ibitekerezo byawe birumvikanye dufite abantu benshi kuri telefoni bifuza kugira icyo bavuga kuri iyi ngingo hari ndetse n'abanyagihugu mu mujyi wa bujumbura bagize icyo bavuga baganiriye n'umunyamakuru wacu evariste nzi ko banyanka reka tubareke nabo mu bumve ni kuri izo nteko zirakenewe ngaha mu burundi kubera ibintu bimaze guca ngaha na kamaramaza urumva ni ngo mu mupira w'amaguru udashize umwaribitre hagati niwe araba amafuti yose abera mu kibuga bagize rere arbitre niwe avugisha ifirimbi zijya ndeko mpuzamakungu nizo zije kuvuza ifirimbi kugira ajya amafuti yose bayakure mu nzira nukuri ntitugihevye mugabo igipolisi n'igisoda n'icigihugu mugabo ntibikora kimwe aho umusirikare ashize akarenge umupolisi niyegera nawe umupolisi ashize akarenge umusirikare niyegera nimubona ko birimo amahinyu nibareke izo ndeko mpuzamakungu zihagararira amahoro n'umutekano zirakenewe cyane kubera abantu baguma bapfa ku mwanya ku mwanya nibaza ko boza bakaja hagati kugira babanguranya aba- inzirakarengane zireke kuzira ubusa iyo tuba tuzizeye abantu ntibaba baguma baraja barapfa ku munsi ku munsi nta munsi wijana ata muntu ariko arapfa byatevye cane urambariza abo bantu bashaka izo ntuze mva makungu ico bo baje gukora ngaha mu Burundi